Kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo amma jalqabeera. Harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffatoota sagalee Ameerikaa baga nagaa taatanii sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaaf televezyiiniidhaan magaalaa Waashintandi irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa wixataa waxabajjii 12 bara 2023 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo waxabajjii 5 bara 2015 qabatee dhiyaatee jira kan isin keessummeessu an Mufqaaduu Morodaati. Qophii keenya galgala kanaa keessatti oduuwwan walwaraansa Itoophiyaa keessatti bakka adda addaatti taasifamu miidhaan inni uume murtoo gargaarsa nyaata addaan kutuu irratti deebii mootummaan Itoophiyaa kenne hoogganaan bulchiinsaa yeroo kan naannoo Tigraay naannoo amaaraa daawwachuu isaanii ajjecha naannoo gambeellaa keessatti raawwatame akkasumas qophii torban ispoortii dabalatee gabaasaalee dhimma adda addaa irratti xiyyeeffatan harkaa qabnaa amma xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjin turtan isin affeerra kan dursu oduudha jaallanne.
Laggasa tulluu gaazexessootaaf akka himanitti murteen dhaabbata misooma sadarkaa addunyaa kan yuunaayitid isteetsi yookaan usaid fi sagantaa nyaata addunyaa wfp kun uummata miliyoonaan lakkaa'aman adabaa jedhaniiru. dhaabbata gargaarsa addunyaa guddichi kan mootummaa yuunaayitid isteetsi usaid kamisa darbe akka beeksisetti akkaataa gargaarsi kun itti raabsamu irratti hanga haalli jijjiiramee hojiirra oolutti raabsa nyaataa dhaabuusaa beeksise. sagantaa nyaata addunyaa yookaan wfp kana hordofee jimaata darbe yeroodhaaf gargaarsa nyaataa hanga tokko qofa raabsuu dhaabuusaa beeksise murtiin kun lammiileen itoophiyaa miliyoonaan lakkaa'aman kanneen sababa wal waraansa hamaa bulchiisa naannoo tigraay keessatti hanqinni nyaataa hamaan isaan mudate akkasumas kanneen caamaan itoophiyaa kibbaaf kibba bahaa soomaaliyaa fi kutaalee keeniyaa hanga tokko mudate miidhaman irratti dhiibbaa akka geessisu ta'uun ibsameera. ji'a darbe usaid fi wfp'n gargaarsi nyaataa tigraayiif kennamu gabaa irratti gurguramaa akka jiru erga bira ga'ee booda gargaarsa nyaataa erguu dhaabuusaa ibsee ture dhaabbattoonni lameen namoota gargaarsa kana fuudhanii deebisanii gurguranii fi itti gaafatamoo ta'an adda hin baafne haa ta'u malee dr laggasa tulluun murteen gargaarsa dhaabuu kun siyaasa ta'uu ibsuudhaan. maqfamuu gargaarsaa jedhame kanaaf mootummaa qofatti gaafatama gochuun fudhataman qabu jedhaniiru.
kaaba itoophiyaa keessatti wal waraansa waggaa lamaaf taasifamaa ture erga dhaabbate booda yeroo jalqabaatii fi bulchiinsa yeroo kan naannoo tigraayin jilli hoogganamu yookaan obbo geetaachoo raddaatiin hoogganamu naannoo amaaraa daawwatee jira oduun kun bal'inaan ittaanii dhiyaata.
yeroo kanattis bulchaan bulchiisa naannoo amaaraa dr liqaal kaffaaleef aangawoonni olaanoo ka bulchiisichaa simannaa taasisanii jiran qaama hawaasaa adda addaa waliin marii ka gaggeessan yoo ta'u uummata amaaraa fi tigraay gidduutti wal waraansi akka gaggeeffamu hoogganoonni taasisan itti gaafatamoo ta'uu kan ilaaleen bakka bu'oota hawaasaa irraa gaaffii dhiyaateef obbo geetaachoo raddaa deebii kennaniin kan itti gaafatamuu qabu hundumtu ni gaafatamaa jedhaniiru. geejiba dabalatee tajaajiloota kanneen biroo jalqabsiisuuf akkasumas gaaffii uummataa karaa nagaan deebii kennuudhaaf murannoo qabaachuu isaanii bulchitoonni bulchiinsa amaaraaf tigraay beeksisaniiru jechuudhaan asteer misgaanaaw baahardar irraa gabaastee jirti.
ajajaan humna qilleensaa itiyoophiyaa leetanaa jeneraal yilmaa mardaasaa hoogganaa boordii daandii qilleensaa itiyoophiyaa akka ta'an mootummaadhaan muudamanii jiru akka gareen daandii qilleensaa itiyoophiyaa ibsetti waxabajjii 8 bara 2023 jalqabee jeneraal yilmaan kanaan dura dura taa'aa boordichaa kan turan obbo girmaa waaqee bakka bu'uudhaan hojjetu. hoggansa daandii qilleensaa irratti muuxannoodhaa fi milkaa'ina waggaa dheeraa kan qabanu obbo Girmaa Waaqee bara 2022 kaasee boordii daandii qilleensaa Itoophiyaa ta'uudhaan hogganaa akka turan mallaskaachoo ammahaa gabaasee jira. Yommuu gara oduu biraatti darbinu immoo magaalaa Moqaadishoo hoteela dardara hoteela tokko keessatti jimaata darbee jalqabee ergaa. wal waraansii yookaan immoo walitti bu'iinsi taasifamaa ture dhaabbachuu isaa miidiyaaleen mootummaa biyyattii gabaasaniiru kunis ittaanis ni dhiyaata.
du'a dhaqqabee kamiin iyyuu laalchisee ifatti hatattamaan kan jedhameen jiru alqaayidaa afrikaa bahaa keessaa waliin hidhata ka qabu al-shabaab haleellaa jimaata galgala eegale kanaaf itti gaafatamummaa fudhateera gareen finxaaleeyyii soomaaliyaa keessa maadheffate kun moqdishoo keessatti hoteelotaa fi bakkawwan beekamoo biroo irratti haleellaa raawwachuun ka beekamu yoo ta'u yeroo baay'ee boombii of wareegdotaan eegala namoonni ijaan argan dhaabbata oduu asosheetid pireesiif akka himanitti namoonni hanga tokko hoteela parl biich jedhamu kan qondaaltota mootummaa biratti jaallatamu keessatti qabamaniiru naannoo bashannanaa liidoo biich jedhamu kun bakka muqdishoo keessatti baay'ee beekamaa keessaa tokko namni ijaan arge jedhe abdullee alii firasaa bade barbaaduuf bakka balaan kun itti dhaqqabe deemee reeffa namoota afurii ambulaansii keessa kaa'aman argeera jechuudhaan dhaabbata oduu asosheetid pireesiif himeera hundi isaanii siviilota yookaan lammiilee nagaa fakkaatu jedhe daayireektarri tajaajila ambulaansii abdulkariim adaan namoota madaa'an digdama bakka balaan kun itti dhaqqabeerraa fuudhuu isaanii ibsaniiru.
Hooggantoonni Awurooppaa Taanzaaniyaa Tuniziyaa daawwatanii gargaarsa maallaqaa yuuroo biiliyoonii tokko yookaan doolaara biiliyoonii tokkoo fi qabxii afur akkasumas sarara yookiin keebilii odeeffannoo galaana jala diriiruu fi aniisa haaromsamuu danda'u irratti investi gochuudhaa fi waadaa seenuu isaanii gabaasamee jira oduun kun sittaanee isinii dhiyaata.
kunis biyya afrikaa kaabaa kana keessatti tasgabbii deebisuudhaaf akkasumas godaansa handaara galaana isheerraa gara awurooppaatti taasifamu gargaaruuf oola pireezidaantiin tuuniziyaa kaayes saayid akka jedhanitti furmaanni rakkoo godaansaa kan gama galaana meeditiraaniyaan irratti ta'u biyya koo maallaqa baasisuun qabu jedhan saayid yaada kana kan kennan sanbata darbe jala bultii marii namoota siyaasaa awurooppaa waliin tuunis keessatti taasifamu dura. daawwannaa osoo hin beeksisiin mooraa godaantota magaalaa qarqara galaanaa sifaaks keessatti argamutti ture pireezidaantiin tuuniisiyaa abbaa irree ta'aa dhufan kun hoogganaa xaaliyaanii kan neezarlaandiif koomishinii awurooppaa kan keessummeessan yoo ta'u marii biyya rakkina guddaa keessa jirtu kana baraaruuf ta'u addunyaan maallaqa walitti qabuuf karaa sirreessuu irratti ka qiyyaafate ture deeggarsi pireezidaantii tuuniisiyaa kaayes saayid irraa argamu. waliigaltee gamtaa awurooppaa godaansa to'achuuf taasifamu kamiifuu murteessaadha jedhameera.
yeroo dheeraadhaaf muummicha ministeera mootummaa xaaliyaaniitii fi abbaa qabeenyaa miidiyaa kan turan selviyo barliskoonii umurii isaanii waggaa 86tti du'anii boqotanii jiru gabaasni kun sittaanis ni dhiyaata.
neetwoorkii televiziyoonaa barliskoon kan. miidiyaa seet jedhamu du'a isaanii beeksisuudhaan suuraa isaaniitu kolfanii agarsiisu fuula jalqaba isaa irratti kan mata dureen barloskeniin du'eera jedhuun beeksise namni kun jimaata darbe ji'oota hedduu booda yeroo lammataaf wal'aansa dhukkuba kaansarii dhiigaa yookaan likiimiyaaf hospitaala seenan waggoota darban keessas dhukkuba onnee fi kaansarii piroosteetiin rakkataa akka turan yoo ta'u. bara 2020tti immoo dhukkuba covid 19 qabamanii hospitaala seenanii turan oduun har'aaf jenne kanuma.
Ayyee hordoftoota keenya ammoo gara gabaasaalee keenya biraatti ceena naannoo Gambeelaa keessatti hidhattoonni kaleessa ajajaa poolisii aanaa goodarree kan godina maajaangii ajjeesuudhaan poolisii tokkos immoo madeessuudhaan miliquu isaanii bulchiinsi naannoo Gambeelaa ibsee jira hoogganaa itti aanaan naannoo Gambeelaa otoo ukooti eenyummaan hidhattoota kanaa akka hin beekamnee fi mootummaan ordoffii taasisaa jiraachuu isa sagalee Ameerikaa. Afrikaatti himanii jiru. Naakoor Malkaatu gabaasa kana harkaa qaba waliin na caqasnu.
Hoogganaan itti aanaa biiroo nagaaf tasgabbii naannoo Gaambeellaa obbo Utoo Ukkoot sagalee Ameerikaatti akka himanitti naannoo Gaambeellaa godina hawaasa Maajaank aanaa goodareetti ajajaa poolisii kan ta'an Inispeektara Abiyoot Rookeettiif miseensi poolisii tokko konkolaataa keessa isaan faana ture naannoo kibba lixaa Itoophiyaa magaalaa Teeppiiti leenjii fudhatanii osoo galaa jiranii akka lakkoobsa Itoophiyaatti dilbata kaleessaa jechuunis waxabajjii afur bara 2015 galgala naannoo saatii tokkoof walakkaatti haleellaan kun irratti banamee ajajaan poolisii kun ajjeesamanii jedhan obbo Uutoo akka jedhanitti eenyummaan hidhattoota haleellaa kan raawwate akka hin beekamnee fi miseensi poolisii tokkos madaa'ee yeroo ammaa kana yaalii irratti argamuusaa dubbatanii jiru. Namootni haleellaa kana raawwatan hin beekaman daandii irratti daheeffatanii haleellaa kana raawwatan namoota gocha kana godhan irratti mootummaan hordoffii taasisaa jira. Kan haleellaa kanaan lubbuu dhabe ajajaa poolisii aanaa goodaree yommuu ta'u osoo magaalaa teeppiitii gara aanaa goodareetti deebi'aa jiruuti kan naannoo magaalaa teeppiitti rukutame miseensi poolisii madaa'e tokko ammoo yeroo ammaa kana hospitaala teeppii keessatti yaalamaa jira jechuun dubbatan dhimma kana irratti aangawoota mootummaa naannoo kibba lixaa Itoophiyaa irraa odeeffannoo dabalataa argachuudhaaf tattaaffiin taasifne hin milkoofne. itti gaafatamaan kutaa qorannoo yakkaa waajjira poolisii aanaa goodaree ittaanaan inspektaraa ooboon goodoonk sagalee ameerikaatti akka himanitti kanaan duras waggoota sadii dura haleellaa hidhattootni hin beekamne naannoodhuma kana keessatti raawwataniin lubbuun ogeessa qonnaa aanaa goodaree tokko darbuu isaa yaadatanii jiru sirni awwaalchaa ajajaa poolisii aanaa goodaree inspektar abiyoot rookeet guyyaarraa raawwatamuusaa kan ibsan ittaanaan inspektaraa oboon godoonk waajjiraaleen poolisii aanaa goodareef teeppii waliin ta'uudhaan eenyummaa hidhattoota haleellaa kan raawwatanii beekuu fi gara seeraatti dhiyeessuudhaaf waliin hojjetaa jiru jechuudhaan dubbatanii jiru sagalee ameerikaaf naakoor malkaa hamburraa.
Hayyee amma ammoo as gara Yuunaayitid Isteetsi deebinaa pirezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi duraanii Doonaald Tiraamp galmeewwan mootummaa iccitiidhaan qabamuu qaban waan harka dhuunfaa isaanii keessa galfatanii fi himannaan irratti dhiyaatee qibxata borii magaala mayaamii keessatti mana murtii federaalaatti dhiyaachuudhaaf deemaa jiru dhimma kanarratti yaada bitaaf mirgaa. kennamaa jiru walitti qabuudhaan veeroonika baaldaraas igleesiyaa. gabaasa qindeessite qabdi itti aanee isinii dhiyaata.
pirezidaantiin yuunaayitid isteet duraanii doonaald tiraamp qibxata borii mana murtii federaalaa kutaa filooriidaatti argamutti dhiyaachuudhaaf deemu jedhamee yommuu eegamaa jiru kanatti himannaa isaan irratti dhiyaate ilaalchisee yaadni adda addaa dhiyaachaa jira. Doonaald Tiraamp galmee waraanaa yookaan kan ministeera ittisa biyyaa dhoksaadhaan dhuunfaa isaaniitti qabatanii argamuudhaan. Shira xaxuudhaa fi ibsa sobaa kennuu dabalatee himannaa soddomii torbatu isaan irratti dhiyaachuudhaaf deema. Dhimma kana irratti namoota yaada isaanii kennan keessaa tokko Senaatar Liinsii Giraam sagantaa televezyiinii ABC jedhamu irratti yommuu dubbatan himannichi pirezidaantiin duraanii seera qabeessa akka hin taane fakkeessuudhaaf jedhan itti dabaluudhaanis.
Nama kana basaasaadha jedhanii himachuun deeggarsaan isaaf qabu waan jijjiiru miti. Amma seeraan mirkanaa'utti nama qulqulluudha. Garuu wanti ani amma dubbachaa jiruu fi hojii fooyya'aa irratti hojjechuu baachuu kootiif wanti ani itti gaddu riippaabilikaanonni harki caalaan yeroo ammaa seerri akka meeshaa siyaasaa ta'etti ilaalu.
Karaa biraatiin bakka bu'aan paartii dimookiraatotaa seenaatar Kiriis Koons. Qorannoon waa'ee galmeewwan iccitiidhaan qabamuun irra jiruu kana irratti taasifame akka meeshaa siyaasaatti itti fayyadamuudhaaf jechuudhaaf kan dandeessisu ragaan akka hin jirre dubbatan dhaabbata televezyiinii ABC irratti.
And although President Trump went on the offensive last night, has attacked the Department of Justice, has called for the defunding of the FBI, I remain confident that he will get the due process of law to which he's entitled.
Pireezidaanti Tiraamp dheengadda galgala ministeera haqaa qeeqaniiru. Akka FBI fi maallaqni hin ramadamne gaafataniiru. Adeemsa seera sirrii ta'ee fi isaaniif malu akka argatan abdii guutuun qaba. Dhuma irratti gurmuun murtii uummataa yookaan juuriin lammiilee Ameerikaa himannaan isaan irratti dhiyaate sirrii ta'uu isaa seera federaalaa cabsuu fi dhiisuu isaa ni murteessa.
Doonaald Tiraamp toora miidiyaa hawaasaa kan mataa isaanii irratti irra deddeebi'anii akka balleessaa irraa qulqulluu ta'an ibsaniiru. Pireezidaantiin duraanii mana murtii federaalaa irratti yommuu yakkaan himatamu Doonaald Tiraamp isa jalqabaati. Bara Tiraamp aangoo irra turan abbaa alangaa olaanaa kan turan Wiiliyaam Baar dhaabbata televezyiinii Fooks irratti yaada kennaniin pireezidaanti Tiraamp qorannoon isaan irratti taasifame waan madaalliin hin qabneedha jechuu isaanii jabeessanii qeeqanii jiru.
battle plans for an attack on another country or, or, or Defense Department documents about our capabilities are in no universe Donald J. Trump's personal documents.
karoorri lola biyya biraa irratti taasifamu yookaan galmeewwan ministeera ittisaa kan dandeettii waraanaa nu qabnu agarsiisu galmee dhuunfaa doonaald tiraamp ta'uun isarra hin jiru mootummaan akkaataa itti gaafatamummaa qabuun waan hojjechaa jiru natti fakkaata akka isaan galmeewwan kana deebisaniif carraawwan jiru hundaa kennaniiruuf.
filannoo pirezidaantummaa bara 2024 tti taasifamuu fi kaadhimama paartii riippaabilikootaa kan ta'an doonaald tiraamp miseensota paartii isaanii dabalatee deeggarsi isaan qabanii ammayyuu salphaa miti. paartii riippaabilikaanotaa bakka bu'uudhaan pirezidaantummaadhaaf kan dorgoman viiveek raamaswaamii dhaabbata televezyiinii cnn irratti dhiyaachuudhaan dubbatanii jiru.
I personally have no faith whatsoever in those vague allegations. So if those are true, yes, I think that's reflective of very bad judgment. I'm skeptical that it even is true. But the bottom line is we cannot conflate a bad judgment.
An akka dhuunfaatti himannaawwan ifa hin taane sana irratti amantaa tokkollee hin qabu. Kanaafuu sun dhugaa yoo ta'e murtii baay'ee hamaa kan calaqqisiisu natti fakkaata. Dhugaa ta'uullee nan shakka. Garuu dubbiin ijoo murtii badaa seera cabsu waliin walitti makuu hin dandeenyu.
Doonaald Tiraamp dhimma kanarratti yoo yakkamaa ta'anii argaman hidhaatu isaan eeggata. Akka ogeessonni seeraa jiranitti garuu Tiraamp yakkamaa ta'anii argamanus akka isaan pirezidaantummaadhaaf hin dorgomne seerri isaan dhorkuu hin jiru.
Yeroo jijjiiramaa yeroo waan addunyaa kanarraa hin amanamnetti. yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaanna. yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna yeroo rakkinni jiru abjuun keenya abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya pirasii walabaa irratti hundaa'a. as sagalee ameerikaa irraa oduuwwan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessa fidna addunyaa wal quunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsinu. as sagalee ameerikaatti fakkee guutuu isinitti agarsiisa.
Ayyee hordoftoota keenya kana hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qophii keenya kana raadiyoonaa fi televezyiiniin alatti karaa miidiyaa hawaasaatiinis nu hordofuu dandeessu kallattiidhaan jechuudha. Amma immoo gara qophii torbanii ispoortiitti ceena. dorgommii daayimand liigii kan bara 2023 paariis keessatti taasifameen atileetiin itiyoophiyaa lammeechaa girmaa fiigicha gufachiisoo meetirii 3000 rikoordii waggaa 19f nama biraatiin qabamee ture fooyyessuudhaan injifatee jira kanaan dura atileetiin dhalataa keeniyaa lammii kaataarii saa'iif saayid shaaniin qabatamee turedha lammeechaan kan fooyyesse lammeechaan fiigicha kana sekoondii. tokkoo fi maayikiroo sekoondii shantamii lamaanii fooyyessuudhaan daqiiqaa torbaa fi sekoondii shantamii lamaanii kan xumure. Kana isin yaadachiisuudhumaaf jenneeti kan kaafne qophiin ispoortii har'aa keessatti garuu kan isiniif dhiyaatu waan biraati. Gareen kubbaa miilaa bulchiinsa magaalaa Dambidolloo torban achaanu dorgommii kubbaa miilaa sadarkaa Oromiyaatti taasifame injifatee shaampiyoonaa olaanaa Oromiyaa ta'uu isaa gabaasnee turre. Har'a immoo tuujubeen leenjisaa garee sanaa obbo Gazaany Taayyeetii fi hoogganaa yookaan amballi garichaa obbo Roobee. Xilahuun dubbisuudhaan gabaasa ittaanu qopheessitee jirti waliin caqasu.
Obbo Gazaany Taayyee leenjisaa kubbaa miilaa garee bulchiinsa magaalaa Dambidolloo ibsa nuu kennuuf dhiyaachuu keessaniif maqaa sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa milkaa'ina argattaniif immoo baga gammaddan. Kilabiin magaalaa Dambidolloo dhiyeenya shaampiyoonaa Oromiyaa ta'uudhaan injifatee. Geeba argachuunsaa gabaasamee jira. Inni kun injifannoo guddaadha. Mee injifannoo argame kanatti maaltu isinitti dhaga'an?
Injifannoo arganne kana keessatti yeroo dheeraa baay'ee kubbaa miilarra leenjirummaa kanaan tureera. Haa ta'u iyyuu malee bu'aa ba'ii gidduu darbuudhaan kilabiin bulchiinsa magaalaa Dambidolloo kun cimee bahee leenjii'ee bahee akka inni mul'atuuf akka biyyatti beeksisuufis hojii guddaa irratti hojjedheen kunoo guyyaa dheengaddaa kana buraayyuu irratti dorgommii gaggeeffame tapha tokko tuun injifatamin utuu qixaan bahinitu abbaa geebaa ta'eera jechuudha kilabii bilisii magaalaa dambidolloo wajjin kanaaf Milkaa'inni keenya wal dhaggeeffachuudhaa, wal wajjin hojjechuudhaa, wal kabajuudhaa kanaaf qabxii kan akka inni argamu ta'eera.
Ijoolleen kun milkaa'ina akkasii bira gahuudhaaf maal keessa darban yookaan milkaa'ina kana bira gahuudhaaf iccitiinsaa maali?
Ijoolleen kun ijoollee naannoo keenyaati. Ijoollee aanolee irraa dhufanidha. Yeroo dheeraadha kan isaan kilabii kana keessatti hammatamanii har'a waggaa ja'affaa isaaniiti bakka tokkotti kurfaa'anii kan isaan leenjiyaa jiranii yommuu dorgommiin kun gaggeeffamu immoo. Shaakala bal'aa isaa gaggeeffamee ijoolleen kun akka isaan qabxii olaanaa kana fidanii akka isaan mul'atan biyyatti beesan taa'eeraa jechuudha.
Egaan akka leenjisaa kilabii kanaatti naannoo sana innaa ilaallu rakkoolee adda addaa keessa darbaa rakkoon nageenyaa jira. Ijoolleen kun kana keessatti rakkoolee kana keessa darbanii milkaa'ina kana bira gahuudhaaf leenjii attamiitu ta'ee qophee attamii godhanii milkaa'ina guddaa akkasii argachuudhaaf.
Akkuma beekamu nageenyi. Naannoo keenya akkuma guutuu wallaggaatti yoo jiraatu iyyuu taphattooti keenya immoo akka magaalaa Dambidollootis haa ta'u aanolee keessattis yeroo waamichi goromuu kana keessa darbuudhaan dhufanii fedhiidhaa fi haamilee gaariidhaan leenjii gahaa saayinsawaa ta'een leenji'aniiti kan isaan sarkaan gahuu kan isaan danda'an cimina guddaatu tiimispiriitii nu gidduu jira jechuudha.
Amma egaa shaampiyoonaa naannoo Oromiyaa ta'aniiru. Kana booddee tarkaanfiin jiru maali? Hojiin isin eeggatu maal fakkaata?
Taphni kana booddee jiru yookiin dorgommiin kana booddee jiru hawaasa irratti kan inni gaggeeffamaa jiru ammayyuu waamichinaa godhamnaan kan inni dhufe dirree irraa taphattoota leenjisaa irraa kilabii warra dheenga dhageedha nyaatan kanaa taphattoota adda addaas dabalatee leenjii jalqabeetu hin jiruuti kallattiidhaan dhaamsii nageenyaan gara keessan dhufe. Dorgommiin keenya kun gara fuulduraattis haa ta'u kilabootni wajjin hin taphannu naannolee hundumaa irraa dhufu waan ta'eef taphichi baay'ee cimaadha. Cimina isaa baree immoo ani ijoollee koo hubachiisee sirriitti waan qophaa'uudhaaf mallu waan hojjechuudhaaf mallu dirree irratti qophoofnee injifannee akkuma kana milkaa'inaan beeraawii liigii isa jedhamu sana galuudhaaf qophii guddaa gochaa jirra jechuudha.
Egaan ijoolleen isin leenjistan kun kilabii kanaaf barattoota moo hojjettoota moo yoo barattoota ta'e mana barnootaa isaanii wajjin akkamii yookaan hojii irratti immoo bobba'anii jiru yoo ta'e hojii wajjiniin dorgommii kanaaf qophaa'uudhaaf attam isaan hin rakkifne akkamitti wal simsiisanii deemsisu.
Egaa taphattoonni kun fedhii irratti kan hundaa'edha. Wanti hundumtuu kan inni ta'aa jiru dorgommii kana dorgomuudhaaf shakalannis yommuu isaan keessa galanii manneen barnootaa qindeessotaa wajjin haasa'uudhaan xalaan karaa bulchisa magaalaa Dambiloo gaggeessotaan barreeffamee fi kallattiidhaan mana barumsaa na qaqqabeetu ijoolleen kun yuunivarsiitii irraas kan dhufan jiru. Yuunivarsiitii Dambiloo irraa haayi iskuulii irraas horii baratan jiru. Xalaan kallattiidhaan karaa qindeessisa isaanii barreeffamee fi pirootokoolii isaa eeggatee ijoolleen kun gamoo deeman Dabtara isaaniis qabataniiti kan isaan deemanii achitti galgala jala dorgommii booddee boqonnaa eega fudhatanii booddee akka isaan qayyabatan kan inni ta'aa jiru jechuudha.
Obbo Gazzaayin Taayee ibsa nuu kennitaniif maqaa sagalee Ameerikaa akkasumas hordoftoota keenyaan sin galateeffanna.
Anis karaan kootiin sagantaa kana qopheessitee irratti na affeeruu keetiif gaaffii na dhiyeessuu keetiif kabaja guddaa isinii qaba miidiyaa keessaniifis galatoomesin jechuu barbaada.
Hoogganaa yookaan amballi garee kubbaa miilaa bulchiinsa magaalaa Dambidolloo dargaggoo Roobeel Xinaahuun Wandimmuullee haala taphattoonni kun itti milkaa'aniif cicha isaan qabaatan jedhe nuuf ibsee jira.
Dargaggoo Roobeel Xinaahuun ibsa nuu kennuuf dhiyaachuu keef hedduu galatoomii akka amballi yookaanis immoo geggeessaa garee kanaatti kubbaa miilaa bulchiinsa magaalaa Dambidollootti baga gammadde.
Baga waliin gammanne.
Kilabii kubbaa miilaa kanaati. Mee akka. Hoogganaa garee kanaatti ijoolleen kun milkaa'ina akkasii bira gahuudhaaf tattaaffii baay'ee keessumaa leenjisaa taane si'i kan ijoollee kanatti itti dhiyeenyaan ijoollee kana hordofu ofii keetiis immoo taphataa garee kanaati. Ijoolleen kun tapha akkasiif qophii akkamii gochaa turan mee?
Ijoollee kana qophii gaarii gochaa turan amma qofa osoo hin ta'in jimmaa dhaquun duras qophii gahee guddaa taphachaa turan. Isa booddee isa kana buraayyuu dhaquu irrattis baay'ee shaakallee shaakala gaarii goone. Isa booda ijoolleen kun immoo akkuma beekamu barattoonnis jiru hojjettoonnis jiru iddoo adda addaatii irraa kan walitti qabamanidha. Gahee guddaa ba'uudhaan buraayyuu irratti akkuma dhageessan waan gaarii hojjennee deebi'uu dandeenyeerra. Naaf baay'ee nama gammachiisa magaalattiidhaafis waan guddaadha waan isaan hojjetan. Namatti tola dargaggoota garri caalu isaanii. Garuu miinaa guddaa taphatanii dhufanii maqaa biyyattii dhoofsuu irrattis gahee guddaa taphatanii
Tole egaa injifannoon amma argame kun gara fuulduraatti cichaan akka isaan hojjetaniif haamlee ijoollee kana hagam jabeesse maal argita ijoollee kana irratti?
Ani kanaan duras biyya kana waggaa kudhanii dura akkasiin as taphachaa ture pirojektiidhaa ka'e kubbaa miilaa uummata jaalalanii qabu baay'een beekan duraanis jechuudha. Dargaggoonni baay'ee hordofu turan yeroo sanas ammas kan hin ilaale kana uummata kana simachuu irrattis ka'e ijoollota yeroo magaalaa lixnuu ka'e baay'ee namatti tola ture haasa'u jechuudha.
Ayyee hordoftoota keenya gaaffiif deebii kana bal'ina isaatii fi marsariitiidhaa fi miidiyaa hawaasummaa keenya irratti caqasuu dandeessu hin dagatina hordofa.
Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo galgala keessaa saalamaa walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti teessoo keenya saatalaayitii Itiyoosaat kan armaa gadiirratti nu argachuu dandeessu. VOA Itiyoophiyaa chaanal yookaan NSS Itiyoosaat virchuwal chaanal 57 digiris isti irratti. Lakkoobsa addaa kan sistemii virchuwal chaanal ammoo daawwattootaaf dhaggeeffattoota Itiyoophiyaa Eertiraaf Jibutiitiif 6,230 kan Somaaliyaatiif 6,231. Ka Keeniyaatiif 6,232 hordoftoota VOA 24 yookaan VOA 24f 6,233 akkasumas daawwattoota VOA TV yookaan TVMC duwwaa ja'aaf 6,229. Kana malees marsariitii keenya VOA afaan Oromoof fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa ka Feesbuukii, Tiwiitarii, Inistaagiraamii fi Yuutuubii irratti nu argachuu dandeessu.
Ayyee hordoftoota keenya kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Yeroo jijjiiramaa yeroo waan addunyaa kanarraa hin amanamnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaanna. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaarraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya pirasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessa fidna. Addunyaa wal quunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsina. sagalee ameerikaatti fakkee guutuu isinitti agarsiisa.
hordoftoota keenya jaallatamoo kibxata kibxata yeroo mara qophii keenya waa'ee uummata oromoo kana beektuu laata jedhu kan seenaa aadaa duudhaa ogbarruu aartii muuziqaa barnoota kalaqaaf jiruu hawaasummaa oromootti fuuleffatee dhiyaatu irratti hayyootaaf ogeeyyii adda addaa. akkasumas ba'ilee hojiiwwan isaanii dhiyeessina torban torbanitti sagantaa keenya kibxataa irratti nu eeggadha yaada qophii kana ilaalchisee qabdanis suur sagaleen yookaan barreeffamaan nuuf erguu dandeessu.
Hayyee sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu kanumaan raawwata. Qophii keenya irratti yaada qabdan VOA afaan Oromoo daat koom jedhaan nu ergaa karaa feesbuukii, tiwiitarii fi inistaagiraamii keenyaanis nu argachuu dandeessu. Gulaalaan qophii keenya namoo daandiiti. Qophii keenya kana immoo yeroo ammaa karaa miidiyaa hawaasaatiin kallattiidhaan kan isin geessisaa jirtu tegisti gammeeti. Piroodyuusariin keenyaan Nugusuu Taamiree gulaalaan viidiyoo lateeraa amantee kan isin keessummeessaa ture Anbafqaaduu Moorodaati. Akkasumas immoo ogeessonni teeknikaa istuudiyoo shantamii sadaffaan nu wajjiniin jiru waan nu wajjiniin turtaniifi hundi keessanis galateeffachaa amma sagantaa keenya boriitiin walitti deebinutti bakka jirtanutti fayyaa taa'aa isiniin jenna nagaatti bula.